Naannoo Oromiyaa magaalaa Yaabelloo fi Shaashamanneetti hiriirri taasifameen namni tokko ajjeefamu kanneen shantamaa ol ta'an immoo hidhamuun ibsamee jira. Kanneen hiriira kana bahan barattoota ta'uun isaanii kan himame yoo ta'u, qormaanni kutaa kudha lammaffaa dafee akka kennamu akkasumas hidhamtoonni siyaasaa hiikaman gaaffilee jedhu dhiyeessuu isaanii dubbatameera. Mootummaan naannoo Oromiyaa tarkaanfiin fudhate madaalawaadha jedhee hiriira kanaan wal qabatee namni du'ee fi kanneen hidhaman jiraachuus mirkaneessee jira. Muktaar Jamaal gabaasa nu erge qaba.
Namoonni Yaabellootti hiriira mormii bahuu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himan kanneen hiriira kanarratti hirmaatan barattoota jedhan. Barattoonni kunniin ammoo qormaanni kutaa kudha lammaffaa kan yuunivarsiitii galuudhaaf kennamu turuu isaatiin wal qabatee mootummaan akka dafee fala kennu kan gaafatan yoo ta'u, darbee darbeellee kanneen hidhamtoonni siyaasaa haa hiikaman jedhu gaafii dhiheessuu isaaniillee dubbatu. Isa kana keessa walitti bu'iinsa qaamolee nageenyaatiin waliin ta'eenillee miidhaan dhaqqabuu dubbatu namni maqaan isaanii akka hin kaafamne raadiyoo sagalee Ameerikaa gaafatan.
Barataan barataan gise sunitti sa'aatii kudhanii lama walakkaa bahee gise suni barataan aga barataa dhibbaa tokkoof shantamaan gaa gise suni. Humni barataaleen gise sunitti akka malee xiqqaa isiin ammoo nam gara soddoomi wayiin geettii qoree bittinneessaa haa magaalaan jiraani. warra kana haani poolisun magaalaa warri gise sunitti dhufeennaan iyyuu bakka waan tokko iyyuu nu gaafanne nu dhaanuu malee haani rukkatanii haan bakka hin dhaanamee haan qabanii haanii namni ammoo miidhaan cimaan irra qabee haan ka lubbuun dunam tokko namni miidhaan cimaan irra qabee nam gara afuriin gaa mucaan gise garaa ijoolleen hiriir baatee hiriir kallee keessa hin jiru hoteelii kaatolikiidha abdii deefa jechuudha. Inni kaatolikii tokko hojjetu hoteelii kan kee bulee mucaan waan kallee qubaallee hin qabu ijoollee dhaante achi fiddee Agumaan barumsaa deemaa guddeen isaa dhaantee fidee dhaantanii fidanii bakka ijoollee kaan mucaan ibsituu uumaallee tokko hin qabu waan kallee keessa jiru qubaallee hin qabu waan tokkollee hin dhageenye inni ijoollee barataa waggaa lammaffaati uumaallee qubi hin qaba kun keessummooma achi bulmalee uumaallee qubaallee hin qabu achumaatti ijoollee isaan dhaananiif fidanii ijoollee isaan waliin dhaanan aduunni hirriiban kan inni dhaananii ajjeesa.
Nama miidhaan irra gahe kana namni maqaadhaan beeytu jira.
Namni maqa beeku namidduu jira. Aga man abbaa dhuunfaa cuuf dhaanee namni man dhuunfaa dhaanameeleen cuuf hin jira. Man abbaa dhuunfaa cuuf ijoollee ol naqanii namni dhaanameeleen hin jira. Namni ammoo lubbuun du'e nam tokko.
Eenyu jedhan?
Galma Dabbasoo Daddacha jedhama.
Maaliin lubbuun isaa dabre?
Lubbuun isaa ulumaan dhaananii ajjeesa. Namni rasaasa san dhaan nam tokko.
Eenyuun dhaan?
Namni dhaaniin guyyoo jaarso guyyoo jaarso. Namni ammoo miidhaan irra ga'ee galgaloo jaatanii. galgaloo toore diir godaana galgaloo qaa dhakkii godaanaa intalli biraati ammallee summallee illee nama hedduu jira namootaan yaa gammaatti nami waan kan jedhiniin nama hedduu jira gammaa nami irra qabanii maqaan isaanii taa gammaatti laakkaamine nama hedduu jira. Nami dhameellee nam dhuuba jira tilmaamaatti nami sun nama nama jaatama torbaatama akkasiin ga'a.
Gaafa hiriira kana baatan maali silaa gaafiin keessan wanni isin gadi baataniif?
Gaafiin kee lakki gaafum qoromsaa biyyoolessaati ijoolleen tun ka hiriir baanee nuun hiriir baakun beektaa ijoollee kutaa kudha lama taasila waggaa dabre qoromsa biyyoolessaa fudhattu obsaa dhattee dadhabdee gisee muluu qoromsa irra eessanii humnaa wal qabatee bakka mootummaa nu kan nu dhagahuuti karaa tokkollee nu bakka dhiibbaa malee wanni nu faayidaan nu godhamu jiru karaa maan boromsaallee taanaan karaa hedduullee karaa wanni tokkollee wanni nu godhamu hin jiru waan geesgaasi tokkollee waan hin qabneef. Mootummaan akka waan kana ilaalcha keessa nu galchuu guyyaa qoromsaa kan nuuf himu.
Hiriirumti wal fakkaataan magaala Shaashamanneetti illee ta'uu dubbatu namni Shaashamannee irraa dubbisne.
Barattoonni erga hiriira dhaadannoo adda addaa geggeessaa haga ta'e deemaa turanii booda dhukaasni banamee ture poolisoota idileetiin kan magaalaa Shaashamanneetiin. Sana booda barattoota reebaa turanii shamarran hedduus to'atanii to'annoo jala oolchanii baay'ee reebaa turan barattoota garmalee miidhaa turan.
Maali sababni barattoonni hiriira kana ba'aniif maal gaafatan dhaadannoo keessatti?
Barattoonni kan jedhan Justice Toora Caaluu jechaa turanii Jawaar Mahammad Faayaa Baqqalaa Garbaa Hamzaa Booranaa haa hiikaman jedhaa turanii dhiibbaan gamoomaa Oromoo irraa dhaabbatudhaa turanii. Kana dhaadannoo adda addaa dhaadannoo waan baay'eedhaa turanii keessattuu yeroo barattoonni abiyyi matti gochaa turan barataa tokkorra garmalee eega to'atanii dhaadannoo barattoota jechisiisaa ture sanirra miidhaa hamaa geessanii konkolaataa isaaniitiin qabatanii deemaniin.
Miidhaan gama biraa dhaqqabe maali? Nama meeqatu to'annaa jala oole?
xiqqaatee barattoota soddoma waliin ta'a mana barnoota laangannoo mana barumsa dhuunfaati. Isarraallee booda ijoolleen kana kan mana barnoota qophaa'inaa dhageessee baanaan barattoota hedduu qabanii barattu baay'ina barattoota soddoma waliin ta'a makiinaa paatiroolii gara afuriitiin ta'anii deemaniin.
Hiriira ta'ee jedhamee fi miidhaa dhaqqabeen akkasumatti ammoo namoota hidhamaniin wal qabateetiniin hooggantoota magaalaa Yaaballoo fi magaalaa Shaashamannee gaafachuudhaaf yaaliin taasifne irra deddeebi'eetiniin hin milkoofne. Dhimma kanarratti deebii kan kennan hoogganaan biiroo bulchiinsaa fi nageenya bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Jibriil Mahammad hiriirri kun seera qabeessa miti jedhu akkasumatti ammoo naannoon manneen barnootaa naannoo tasgabbiidhaa fi naga'aan barumsi qofa itti geggeeffamuu qabuu fi hiriira kana boodallee deeggarsa dhiheenna kana muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmadiif bahame kanneen hin jaalatin of tuultonni Itoophiyaa takkatti hin dhaadatan jedhanii waamanii fi garee Oromoo keessaallee kanneen waliin jireenya biyyattiitti hin gammannetu duuba jiru jechuun dubbatan.
Mucaa ajandaa siyaasaati malee dhimmicha seeraatii fi waa'ee baruuf barsiisuutii fi sadaffaanii dhimmichi kun bakka mul'ate kanattis ta'ee bakka mul'atanittis akka inni hin bal'anne hawaasaa waliin ittiin hojjetamaa hojjetameera wanni akkuma addaa ta'ee mul'ate hin jiru garuu tasgabbiin uumamee dubbiin karaatti deebi'aa jira uumamuun isaa iddoo muraasatti dhugaadha. Fedhiin adda addaa jiraachuu danda'a ilaalchi adda addaa jiraachuu danda'a garuu walitti hidhaa ta'ee olaanaa karaa gaarii ta'an karaa gabbaa'ee karaa qabachaa jira jechuudha.
Barattoonni wanni isaan gaafatanii tokko waa'ee qormaata kutaa kudha lammaffaatiin wal qabatee akka baay'ee turre mootummaan dhimma kanarratti murtee hatattamaa akka kennu gaafannee lammaffaan ammoo hidhamtoonni siyaasaa akka gadhiifaman gaafannee jedhu isa kanaan wal qabateetiniin poolisiin ammoo akka miidhaa irratti geesse illee dubbatu maal ture ijoolleen kun gaafii qofa qabu taanaaniin maaf gaafataniitiniin galuu dhoowwaman yookaan ammoo miidhaan irratti dhaqqabe.
Gaafiin humnaan siyaasaan deebi'uu fi teeknikaan deebi'uus gargar baasanii beekuun barbaachisaadha. Gaafiin qormaanni kutaa kudha lamaa turuu maal maal kun dhimma teeknikaati dhimma ogummaati malee dhimma hiriira siyaasaatiin hiriira bahuudhaan waan deebi'uu danda'u miti. Sadaffaan namni kamiyyuu waa'een waa'ee hiriiraa fi dhimma adda addaa yeroo dubbatu seera qaba hiriirri. Kun hiriiraa miti al seerummaadha. Al seerummaa fi hiriira gargar baasanii beekuun barbaachisaadha. Kan warra siyaasaa hidhamee jiru jalqaba hidhamaan siyaasaa biyya keessa jiru namoonni hidhaman seera cabsanii qabeenya barbadeessanii lubbuu nama hedduu dhabamuudhaaf biyyattiin akka diigamtu dhaga'umsa hedduuf ulaa banuudhaan gizee lamaa sadii irra dabaramee xumura irratti tarkaanfii seeraa fudhatamee kanaaf hidhamaa seeraa siyaasaa hiikuudhaaf deemu daba siyaasaa baratame keessaa akka bahaan jedhamne waan beekamuuf kuni Garkama kanaan hubatamuu qaba.
Kan yaaballetti illee shaashamannetti illee ta'een wal qabateetiniin namni lubbuun darbellee namni qaamaa miidhamellee namni hidhamellee jiraachuutu ibsame isa kanaan wal qabate bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa maali wanni harkaa qabu ragaan sirriin?
Shaashamannetti namni miidhamni addaan jiru yaabelloo irratti kan ta'e namni tokko miidhameera namtichi miidhame barataa yuunivarsiitiitii naannoo Baardaar na fakkaate barataa waggaa lammaffaati wizira olii guuteetti kan naannoo keessatti argamu.
Bakka lamaan kana walumaa galatti amma namoota baay'ee dhamuu dubbatama hammam quba qaba mootummaan?
Namoonni beekumsa keessatti hirmaatan namoonni muraasni qabamanii jiranii akka jedhame dhibbatamaan kumaatamaan kan lakkaa'amu miti. Walumatti gara nama digdamaa fi soddoma walitti shantama takka naannoo kanarraa olii miti kanaa gammaa jiru kun immoo hin dabalamaa hin bahaa jechuu barbaadeeti. Dabalamuu danda'a irratti inni irrataa hin dabalama.
Hiriira kana qindeessuu keessaa barattoota kana eenyu akka waame barattoota irraallee ta'e qaama gama biraarraa raadiyoon sagalee Ameerikaa waan argate hin qabu. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa.